iri ni ijwi rya amerika mwaramutse neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mituweli narayishyuye none nje nje kwipimisha bati ntabwo twagupima mituweli tegejeje igihe tugiye gufite igihumbi tukabona uko tugupima ndenda kubyara ese nzaza kubyarira hehe wumva banze kunyandikira mituweli aba ni abagore b'i masaka hafi ya kigali bavuga bimwe mu bibazo bahura nabyo mu bwishingizi bwo kwivuza mu rwanda ni mu kanya duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze thomas ndaramukije n'inshuti z'ijwi rya amerika umusirikare wo mu nteko z'ubumwe bwa afurika za amisome muri somaliya yaraciriwe urubanza rwo gufungwa umwaka yongera akororwa n'amapete major pop francis origi yamuka mu gihugu cy'ubuganda yagirizwa kugurisha ibikoresho bya gisirikare hamwe n'ibitoro i mogadishu bubaye ubwa mbere umusirikare wa amisome ahanwa ku mugaragaro mu gihe iyo ngeso yo kugurisha inkoho n'amasasu yaba yibonekeje mu basirikare ba amisome hamwe n'aba leta ya somaliya major pope francis origi ni umwe mu bandi cumi n'umunani ba amisome bari barengukishijwe imbere ya sentare jo ku munsi wa kabiri ku byaha bitandukanye bagirizwa abandi cumi n'indwi urubanza rwabo rwungururijwe ku yandi masango pope francis origi yaciye akurwa ku ipeti rya majoro ashyirwa ku ipeti rya kapitene mu kwezi kwa gatandatu abategetsi bajejwe umutekano muri somaliya barahagaritse abandi basirikare batanu bamuka mu buganda bagirizwa kudandaza ibikoresho bya gisirikare hamwe n'ibitoro uganda nicyo gihugu gifise abasirikare benshi mu gihugu cya somaliya baharurwa ku bihumbi mirongo ibiri na bibiri igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika kiriko kiratanga inyigisho za gisirikare ku basirikare bo mu bihugu bya afurika yo mu bumanuko bari mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no gukinga ibiza izo nyigisho ziriko zibera mu gihugu cya malawi ziriko zihabwa abasirikare bashika ku majana abiri bava mu bihugu indwi byo mu karere ka afurika y'ubumanuko haraheze imyaka ibiri malawi gitewe n'imyuzure y'amazi mu mwaka uheze abantu bashika amajana abiri bakaba barapfuye amahegitari aharurwa mu bihumbi y'indimo arata- aratwarwa abo basirikare bariko bagishwa inyigisho kugira bafashe gukinga ibiza nk'ivyo amerika yarongereje inyigisho za gisirikare n'imfashanyo ku basirikare bo muri afurika bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro kuri uwo mugabane malawi gisanzwe gifise abasirikare bashika amajana umunani na mirongo itanu carungitse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubungabunga amahoro ku ruhande rw'ishirahamwe mpuzamakungu oni uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe SPLM uri ku butegetsi muri Sudani yo mu manuko Pagane Amume yarashinze umurwi ushinzwe gutera akama amakungu aho asaba ko ONU ariyo yoba irarongoye igihugu mu twigoro two kugarukana amahoro Amume asaba amakungu kunyaruka kugira afashe igihugu gisizikajwe n'indyane za politike ingorane z'ubutunzi ntikigende akagirire aho ndetse n'abanyagihugu bugarijwe n'ibibazo bitari bike amenyesha ko perezida Salva Kiir hamwe n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar hamwe n'abandi banyepolitiki banyepolitike muri ico gihugu byabananiye kurongora igihugu abasaba gukinjura bakabisa abandi bashoboye kugarukana amahoro no gushikana igihugu ku matora ya demokarasi Abakozi bakora mu mashirahamwe atanga imfashanyo muri Siriya batangaje ko hari kajugujugu yasutse ivyuka vyica mu gisagara ca Aleppo kiriko kiraberamwo intambara ejo ku munsi wa kabiri abantu bashika 30 bagwiriyemwo abakenyezi n'abana nibo bavuga ko bamaze gusinzikazwa n'ivyo vyuka abo bakozi bavuga ko ivyo vyuka vyasutswe mu masaha yo mwijoro hafi y'ahakororewe iyindi kajugujugu y'Uburusiya ku munsi wa mbere gushika ubu ntibiramenyekana akarere ivyo vyuka bimaze gukwiragiramwo ingene kangana gushika ejo ku munsi wa kabiri leta ya siriya canke abarusiya bariko barafashanya mu ntambara ndetse n'abarwanya leta ntaco baravuga kugira umwe yemange ko ari we yoba yasutse ivyo vyuka muri Aleppo haraheze amezi arenga abiri mu gisagara ca Aleppo hariko habera intambara ikomeye abagenzura iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu bamenyesha ko abantu bagera ku bihumbi bitandatu bamaze gufa canke gukomereka mu kiringo c'imisi mirongo umunani iheze umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ban kimune yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko ahagaritswe umutima n'abana basiga ubuzima mu bitero by'indege za arabiya sawudite biriko bikorwa mu gihugu ca yemen ivyo yabishikirije igihe yariko ashikiriza inama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano raporo ashikiriza kiramwaka ku bana baba mu bihugu birimwo intambara iyo raporo ishira arabiya sawudite mu bihugu biza imbere mu bica abana mu gihe ibitero vyabo vyica bigakomeretsa abana kandi bigasambura amashuri hamwe n'amavuriro muri ico gihugu ca yemeni abategetsi ba arabiya sawudite ntibashimishwa no kuba kuri urwo rutonde ariko ban kimune amenyesha ko naho arabiya sawudite itanga intererano zitari nke mu bikorwa vyawo ni atazogikura kuri urwo rutonde amatohoza atararangira muri iraq naho umushikiranganji wa mbere wa iraq yaratanze itegeko ryo kubuza bamwe mu bashingamateka kugira ingendo zo mu mahanga ku bw'ivyaha bagirizwa vyo kurya ibiturire iyo ngingo yafashwe n'iy'agateganyo kuri abo bagirizwa ico caha kandi izoguma mu ngiro gushika amatohoza arangi ni ingingo ifashwe inyuma y'aho umushikiranganji wo kwivuna abansi wa iraq abwiriye abashingamateka ko umukuru w'inama nshingamateka yamusabye igiturire
ayo yari amakuru yo hirya no hino muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu facebook voa radiyo yacu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu imaze gushyiraho amabwiriza mashya yo korohereza abaturage kwishyura imisanzu y'ubwisungane mu kwivuza asumita kaboyi araduye inkuru irambuye ibibazo abaturage bagenda bagaragaza muri iki gihe bari mu bikorwa byo kwishyura ubwisungane mu kwivuza ahanini bishingiye ku byiciro by'ubudehe bashyizwemo hari abaturage bavuga ko bashyizwe mu byiciro badakwiriye abandi bakemeza ko bibuze ku rutonde ndetse hari n'abasabwa ko kugira ngo ubone ubwisungane mu kwivuza ugomba gusubiraho wibarurije ni ukuvuga mu gace uvukamo ibi byose abaturage bavuga ko bitaboroheye aba baturage twaganiriye nabo mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali abandi nabo mu murenge wa kayenzi mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo abana bakuru bamaze nk'imyaka ine itanu birihira bageze nko muri batatu bakavuga ngo n'abo ngabo nabo bazafatira mituweli kuri ye bari batuye bayifatira nicyo ni ikibazo nacyo kitugoye nabwo birandindije warwara ubu nanibonye sinariha ubundi muri gatatu ariko ugasanga natwe nta kintu tuba twifashijemo aho bagushyize naho nta kindi wowe wongeraho umuturage twebwe ubwacu twumvaga ibyiciro bakagombye kudushyiramo iyo ukibabwiye ntibakigushyiramo nibura wenda nimvaga bagomba kunshyira mu cya mbere iyo udafite isambu se nibura uvuga ati mfite ahantu nakorera minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko nyuma yo kubona ibibazo byinshi byagaragaye muri iki gihe abaturage basaba kwishyura ubwisungane mu kwivuza yashyizeho amabwiriza ndetse isaba abayobozi b'inzego z'ibanze kuyakurikiza uko yanditse bwana radisilasi ngendahimana ni umuvugizi w'iyi minisiteri yabwiye ijwi rya amerika bimwe mu byahindutse byajyaga bigora abaturage nko gusaba yuko umuntu wapfuye kandi yenda yararangije kubaruzwa ku byiciro by'ubudehe bagasaba yuko kugira ngo umuntu abagize umuryango babashe kubona ubwisungane mu kwivuza bagomba kubanza kuzana icyemezo cy'uko uwo muntu yapfuye kandi rimwe na rimwe yenda bishobora no gusaba ko byabanza mu nkiko cyangwa se bisaba amafaranga kugira ngo icyo cyangombwa kiboneke ariko ugasanga hari nk'aho bigaragara yuko hari abagize umuryango batagihari mu by'ukuri aho ngaho rero abayobozi b'inzego z'ibanze hari ibyemezo batanga kandi bitangirwa ubuntu abayobozi b'inzego z'ibanze bemeza ko ibi byemezo bya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu byaje bikenewe kuko abaturage bari bamaze guhera mu gihirahiro uyu ni umuyobozi mu kagari ka kimo kari mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali madamu francine rwigema aya mabwiriza twayakiriye neza cyane ko yaje korohereza abaturage yaradufashije mbere tutarayabona waburaga ikintu usobanurira umuturage ugasanga ku murenge aho ibyiciro ah, byari biri abaturage ari benshi cyane ariko baka kanya ku kagari urahageze usanze nta baturage bagihari hari abantu babaga bafite abana bavutse kandi gushyira mu byiciro byararangiye ugasanga kugira ngo umwongereho urayoberwa ukuri bubigenze ariko baka kanya amabwiriza avuga hari ifomu baduhaye waka- akayuzuza ukamusinyira agahita ayijyana santire de sante ku bakozi ba mitiweli bagahita bamufasha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ubu yanoroheje uburyo abantu bavuye mu duce bari batuyemo bakaba bakorera amafaranga mu zindi ntara batavukamo amabwiriza yo yahozeho yasabaga buri muntu wese gusubiraho yibarurije kugira ngo abashe kubona ubwisungane mu kwivuza ibi bikaba byari ikibazo gikomereye abagiye gukorera mu ntara batavukamo aba nabo ngo hari uburyo bashyiriweho buzabafasha ntabwo twishimiye nta nubwo twakwemera yuko umuntu ashobora kuva i kigali yenda akajya mu murenge wa bweyeye kugira ngo agaragareyo akoresha itike ishobora kugera mu bihumbi icumi cyangwa cumi na bitanu agiye gutanga umusanzu w'ibihumbi bitatu ba bandi afite mu murenge wa bweyeye bashobora kumukorera ibyo byose amafaranga nayafata yaboherereze mu buryo bunyuranye bamwishyurire bamaze kwishyura bajye ku ishami rya mituweli ribegereye ya karita ye y'ubwisungane bayongerere igihe cyangwa se bayimuhe bayifate bayimwohereze imusange i kigali nubwo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashyizeho amabwiriza yorohereza abaturage mu kubona ubwisungane mu kwivuza iyi gahunda iracyarimo ibibazo ku buryo hari abaturage bifuza ko hakongerwa gutekereza uburyo bafashwa bakabasha kwivuza nk'uko byahoze mbere aba ni bamwe mu baturage baganira n'ijwi rya amerika wo mu murenge wa masaka uyu munsi nari kwipimisha inda mfite umwana nta njye nabashije kwiyishyurira umwana sinamwishyurira nta mbaraga mfite umugabo yaransize yaragiye baranyohereza ngo mbanze nshake ibihumbi bitatu nishyurire uyu nkuru nziza fisi kandi igihe kiregereje nshobora no kubyarira aha mu muhanda ngenda ikibazo mfite mituweli narayishyuye none nje nje kwipimisha bati ntabwo twagupima mituweli tegereje igihe tugiye ufite igihumbi tukabona uko tugupima ndenda kubyara ese nzaza kubyarira hehe wumva banze kunyandikira mituweli mituweli ni ingenzi ariko amategeko bazanye arakaze gahunda yo gutanga ubwisungane mu kwivuza muri mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi ishingiye mu kumenya ibyiciro by'ubudehe abantu barimo kandi ubu ntawemerewe gutanga ubwisungane mu kwivuza adatangiye umuryango wose ibi byakorwaga mbere y'uko umuturage yashoboraga kugenda atanga amafaranga mu byiciro akabasha kwivuza ubu ntibigishoboka umuntu wese azajya yemererwa kwivuza ari uko amaze gutanga amafaranga y'umuryango wose aya mabwiriza akajijwe mu gihe ubwisungane mu kwivuza bwashyizwe mu kigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza ndetse no guteganyiriza abakozi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi abanyagihugu bo ku mutumba rutundwe muri komini songa ni mu ntara ya bururi bafite impungenge z'umutekano muke byagaragariye mu nama y'umutekano yabaye ejo kuwa kabiri ku musozi rutundwe yakoreshejwe n'abajejwe intwaro n'umutekano fidelite ishatse aratugezaho iyi nkuru mu bumanuko y'igihugu cy'uburundi umutumba rutundwe uri muri zone ya kiryama komine songa mu ntara ya bururi amakuru twabonye amenyesha yuko hamaze iminsi havugwa umutekano muke mu nama y'umutekano yatunganijwe kuri uyu wa kabiri urongoye igipolisi muri komine ya songa opc2 niyo nizigisha rutiyeri yavuze ko uwo mutumba rutundwe uza ku isonga mu karere arongoye umutekano muke twebwe mu karere turongoye kisonga ahantu hamaze kumvikana amagerenade ngira shefu dozoni yabivuze inshuro zirenga zine mu mezi atarenga atanu ni ngahe rutunga ahantu hamaze kuvuga amasasu aha muri komine yacu yasonga ni ngaha ku mutumba wa rutunga jewe sishobora kumva ukuntu abantu bashobora kuca ahantu ahantu mu gitara bakotsa ibitoke abantu bari barazokereza nta munsi uduga murayibona kuko abantu bakora bijya bintu bari ngaha nyine sabakuri nabo ngaha nyine hantu n'ikimenyamenye nuko ejo buri gihe baje gukora kiriya gitero kurya mutama baje biyobera niki bumvikana yuko biyoberanije kugira nti- ntimubamenye uyu mutama avuzwe ko aheruka gutegwa yitwa makikiri yeremiya aba ku mutumba rutundwe asanzwe akora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu urugo rwe rwatewe mu ijoro ryo ku munsi wa mungu ushira umunsi wa mbere nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro ibyo byakozwe nk'uko amakuru twakuye rutundwe abivuga n'umugore witwaje ibigwanisho inkozi irasirana maze imana yarakinze ntacononekaye kuri urwo rugo keretse ko bukeye mu gatondo batoye igihani itarugururwa muri iyo nama hashirijwe amakenga kandi ko hamwe atacokogwa umutumba rutundwe uzava umera nka komine ya mugamba yaza ku isonga makumyabiri agize igihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'umutekano muke opc niyo n'izigisha rutiyeri yagabishije abanyagihugu baho jewe ndibaza ngaha irutundwe siho hoba hari hejuru y'amategeko izo nkoho mutazerekanye zira zirarasa abanyagihugu mu ijoro mutazerekanye ku neza muzozizera ku nabi kandi basaba yuko ibintu twoverwa kumwe sino zose zumvise kumwe muzogira ingorane siko ndababesha umukuru wa zone kiryama wewe asaba nyarutundwe gutanga amakuru ku cyo cyose kibateye amakenga gahinda veno ubundi wowe wumvise inkuru yibwire mugenzi wawe ari ico wiketse kibwire mugenzi wawe uwundi abwibwire mugenzi wawe mukinge mutaroneka ubonye umuntu aguteye amakenga ndikibuza yuko ubwira mugenzi wawe canke ukabwira undi naka ukamwaka ibimuranga naho biri uko bamwe mu banyagihugu birutundwe yidogera ukudahana kwibonekeza iyo batanze mwe n'ayo makuru basabwe ibi bintu rero by'uko umuntu yibye igitoki bigatangwa ntibivu aba b'intwaro barasiguye umusuma bica bituma umutekano uba mubi bariya polisi nk'abo bagira ibyo bibi bari ngo bariho bagashigikirana n'aba bari intwaro ngo reka ngo uyu mwana wa naka ntitwo mugume agasha atangwa rwose ntashe agasha none uzosubira gutanga raporo ko uturumye agaciro
mu byokorwa kugira umutekano ugaruke ku mutumba rutundwe hari abasabye ko kongerezwa abajeje umutekano twagomba yuko mwomera nk'abongereza abapolisi hajya kugira bashobore kuza barakitsura mu icyo erega hari ibyo tudashobora amaze kujamo inkoho hari ibyo tudashobora biragoye kuza ngo urutweremwo atacu ufise wumvise havutse inkoho rero hamwe bagiye baradufasha gukitsura na twebwe tukabafasha nabo bagira bati tubahitane tuja hanaka ino munsi tugende duteranira hariya twogenda kuko tugira tuti turashigikiwe natwe turiyumva icyo dushobora turagifasha opese doniyo n'izigisha rutiyeri arongoye igipolisi muri komini ya songa avuga ko bagiye kuraba ukuntu bokongerezwa hambavu y'amasasu n'amagerenade avugira ku mutumba rutundwe haribonekeza n'ubusuma butandukanye na cyane cyane mu mirima no mu bitungwa muri komine songa mu ntera bururi fidelite ishatse ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro amerikana birazwi ko ijambo rigira ingaruka cyane cyane muri politiki by'umwihariko muri leta zunze ubumwe za amerika aho kuvuga icyo ushaka cyose ari uburenganzira bwanditse mu itegeko nshinga kandi bwubahirizwa koko gusa iyo bikabije abanyapolitiki bamwe na bamwe barabyishyura nibyo tugiye kurebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana mu matora arimo apiganirwa muri iki gihe umwe mu bakandida donald trump yivugira icyo ashaka cyose n'uko ashaka kose bamwe bavuga ko atagira rutangira yikoma abimukira abayisilamu abagore abasirikari izi ni zimwe mu ngero nyinshi abantu batandukanye baramwamagana kugeza aho kandida bahanganye hillary clinton yibajije ku mugaragaro impamvu abategetsi b'ishyaka ry'abarepubulikani donald trump akomokamo batamuvaho ku mugaragaro perezida barack obama nawe yatuye ati donald trump ntashoboye rwose ntiyaba umukuru w'igihugu nawe yasabye abarepubulikani kureka trump donald trump ariko afite n'abamushima si ubwa mbere bigaragaye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika hari abantu batsinzwe amatora kubera ijambo cyangwa amagambo yabo mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu perezida gerald ford yashakaga manda ya kabiri yapiganwe mu matora na jimmy carra rimwe umunyamakuru abaza kandida ford uko abona politiki y'icyari repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete mu burayi bw'uburasirazuba dore uko gerald ford yashubije ford aragira ati abasoviyeti ntibategeka uburayi bw'uburasirazuba si impamya ko yugoslavia ubwayo yumva itegekwa n'abasoviyeti si impamya ko rumaniya ubwayo yumva itegekwa n'abasoviyeti si impamya ko polonye ubwayo yumva itegekwa n'abasoviyeti ibi bihugu byose birigenga bifite ububasha busesuye bwose ku butaka bwabyo kuri leta zunze ubumwe za amerika ibi bihugu ntibigengwa na repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete countries are under the domination of the Soviet Union.
icyo gihe mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu icyo bitaga intambara y'ubutita yari ikomeye hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete abasoviyete bagenzuraga ibihugu byinshi by'uburayi bw'uburasirazuba birimo biriya bitatu perezida ford atangaho ingero abanyamerika ntibabimubabariye bitoreye jimmy carter bugufi hano mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kandida mitt romney yapiganwaga na perezida barack obama washakaga manda ya kabiri rimwe mitt romney arihanukira ati abaturage ba amerika mirongo ine na barindwi ku ijana ntacyo bimariye batunzwe na leta kandi nabo ubwabo bahora bumva ko leta ariyo igomba kubatunga nta wundi bazatora ni obama kuko nawe ashaka ko leta ikomeza gutunga abaturage batinjiza imisoro aya magambo amaze kujya ku karubanda Mitt Romney byaramukurikiranye yari yabivuze mu nama mu mwiherero inama y'abaherwe bagombaga kumuha amafaranga yo gukoresha mu bikorwa bye byo kwiyamamaza ariko byaje kujya mu itangazamakuru abasesengura basanze Mitt Romney yarashakaga kuvuga ko abaherwe badakwiye gusoreshwa kuko badashinzwe gutunga abantu bumva ko bagomba kubeshwaho no gufashwa gusa abaturage babibonyemo agasuzuguro abandi babibonamo ivangura abanyapolitiki bamwe na bamwe nabo bati ntiwategeka igihugu wigiza ku ruhande kimwe cya kabiri cy'abaturage bacyo abahanga mu bya politiki bemeza ko ari kimwe mu byatumye Mitt Romney atsindwa yewe ingero ni nyinshi mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ku bantu bazize ibyo bavuze trump nawe bamurega amagambo menshi bavuga ko ateza ibibazo muri rubanda ibyo bizarangira gute ni ukubihanga amaso inshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye cyane rwose muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho ni ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
ikiganiro cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ku bijyanye n'abantu impunzi n'abimukira anne richard aherutse gutangaza hafi y'imiliyoni mirongo ibiri n'indwi z'amadolari y'imfashanyo igenewe gufasha abasinzikajwe n'ubwicanyi bw'umugwi boko haram mu karere k'ikiyaga chad anne richard aherutse kugendera ibihugu bya cameroon na chad mu gikorwa cyo gushyira ahabona ingaruka ziteye agahinda z'umugwi boko haram no gukomeza ugukorana hagati y'amakungu mu gikorwa cyo kugabanya ibibazo by'impunzi n'abataye izabo muri nigeria cameroon niger na chad abantu bagera ku miliyoni icyenda n'ibihumbi amajana abiri barageramiwe no kuva mu zabo kutagira icyo bifashisha n'indwara mu karere k'ikiyaga chad harimwo impunzi ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitanu n'abavuye mu zabo imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atandatu hafi y'imiliyoni zitanu bafise ikibazo cy'ibifungurwa ku bwishyirahamwe mpuzamakungu onu igitigiri cy'abavuye mu zabo ciyongeye inshuro zitatu mu kiringo cy'imyaka ibiri irangiye ibiherutse gutohozwa byerekanye ko inzara ishobora kwibonekeza mu bice bimwe bimwe bya nigeria mu bisaba imfashanyo yihutirwa kugira ibintu ntibiyanzare kurushiriza n'abantu ntibabandanye gupfa iyindi mfashanyo yatangajwe n'icyegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo bijyanye n'abantu impunzi n'abimukira anne richard ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'indwi ikomeza utwigoro tw'ishami ry'ishyirahamwe onu ryitaho impunzi hcr two guha impunzi zo muri nigeria imfashanyo ikenewe nko kuronka amazi meza ibibanza by'isuku ubuvuzi n'uburaro iyo mfashanyo kandi ifasha utwigoro tw'ishyirahamwe hcr two gufasha abataye izabo n'impunzi mu karere gutuma zironka ubuhungiro zidasubizwa ku nguvu iyo zaje ziva gutorera inyishu ikibazo cy'ihohoterwa rifatiye ku gitsina gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu n'ayandi mabi no gukingira abana imfashanyo ya amerika irafasha kandi kongereza imfashanyo ikenewe ku buryo bwihutirwa igenewe abantu ibihumbi amajana n'amajana mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya nigeria na niger intererano ku mfashanyo zigenewe ibihugu vya Chad na Cameroon igenewe kubona ko abakozi batanga iyo mfashanyo baronsa uburyo bwiza bwo guhishikana ku bayikeneye iyo mfashanyo shasha yatumye imfashanyo muri rusange ya leta zunze ubumwe za Amerika mu karere k'ikiyaga ca Chad hagati y'umwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ishika hafi y'imiliyoni amajana abiri na mirongo umunani n'umwe y'amadolari leta zunze ubumwe za amerika zisaba ibihugu byose kwifatanya nazo mu gukora kurushiriza kugira vyishure ku bikenewe no guha intererano ishyirahamwe onu hamwe no kwitaba kandi kamo k'imfashanyo mu karere k'ikiyaga cad
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu by'uyu munsi ariko aloyizi bigirimana agarutse muri studio kutubwira muri make amakuru y'iki gitondo
umusirikare wo mu nteko z'ubumwe bwa afurika za misome mu gihugu cya somaliya yaraciriwe urubanza rwo gufungwa umwaka wose yongera akururwa n'amapete major pope francis origi yamuka mu gihugu cy'ubuganda yagirizwa kugurisha ibikoresho bya gisirikare hamwe n'ibitoro i mogadishu abandi cumi n'indwi urubanza rwabo kandi nabo nyine bamuka mu buganda urubanza rwabo rwungururijwe ku yandi masango pope francis origi yaciye akurwa ku ipeti rya majoro ashyirwa ku rya kapitene igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika kiriko kiratanga inyigisho za gisirikare ku basirikare bo mu bihugu vya afurika yo mu mpanuko bari mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no gukinga ibiza izo nyigisho ziriko zibera mu gihugu ca malawi ziriko zihabwa abasirikare bashika ku majana abiri bava mu bihugu ndwi vyo mu karere ka afurika y'ubumanuko wahoze hari umunyamabanga mukuru w'umugambwe SPLM uri ku butegetsi mu gihugu cya sudani yo mu mpanuko pagane amume yarashinze umurwi ushinzwe gutera kama makungu aho asaba ko oni ariyo yoba irarongoye ico gihugu mu twigoro two kugarukana amahoro amenyesha ko perezida salvakire arongoye icyo gihugu hamwe n'uwahoze ari cegera ciwe cya mbere riyeke mashari hamwe n'abandi banyepolitike byarabananiye kurongora igihugu abasaba gukinjura bakabisa abandi bashoboye kugarukana amahoro no gushikana igihugu ku matora ya demokarasi naho muri siriya abakozi bakora mu mashyirahamwe atanga imfashanyo batangaje ko hari kajugujugu yasutse ibyuka byica mu gisagara cya arepo kiriko kiberamwo intambara byarejo ku munsi wa kabiri abantu bashika mirongo itatu bagwiriyemwo abakenyezi n'abana nibo bavuga ko bamaze gusinzikazwa n'ibyo byuka abo bakozi bavuga ko ibyo byuka byasutswe mu masaha yo mu ijoro hafi y'ahakororewe murambabarira iyindi kajugujugu y'uburusiya ku munsi wa mbere umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bani kimune nawe yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko hahagaritswe umutima n'abana basiga ubuzima mu bitero by'indege za arabiya sawudite bikorwa muri yemen ibyo yabishikirije igihe yariko ashikiriza inama ya onu ijejwe umutekano raporo y'umwaka ku bana bahohoterwa mu bihugu birimo intambara
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.